hello my country people. how una dey my people, i greet una according to una time depending on where una for dey dey watch me my country people, o oh, yes so una don say for the other video when i post i let una know say kabisi install secret high definition camera all over the palace for security purpose because a lot of things when e be say e dey happen for inside the palace a lot of gbas gbos when e be say e dey happen sotey if you ask some kind things everybody go deny they go climb ceiling so kabiyesi want to dey sure of what is going on in his palace I know say the other time there don't be life. for eh, Toby head say Toby um, they lie say Toby prepare kayamata give um, Toby prepare kayamata give cook make put for kabiyesi uh, food many many things on be say they go on so tey kabiyesi is no longer comfortable with the kind of things on be say they hear for im palace so that was why that kabira was put but surprisingly kabiyesi is set to divorce one of his wife yes o kabiyesi call meeting as me una dey talk kabiyesi call meeting say no no no no no this is all this is becoming unbecoming what is going on hey my people, they say waiting kabiyesi say inside that camera Waiting kabiyesi say inside that camera In, im kabiyesi was shocktalized kabiyesi say what was it what is going on in his kingdom eh kabiyesi come call meeting know. kabiyesi come the thank god They say so if not, be say god will give him this wisdom say make you install this camera even for night camera go dey capture things say do no go know who be who among this wife im go think say the good one na be the bad one and the bad one na be the good one hey oh baka, my country people will oh, not be smart, you know. They oh. talk am say desperate measure call for desperate measure desperate measure call for desperate action so kabiyesi come call meeting o he say make all of them come o excluding the ones wey dey abroad somebody like ashley definitely she cannot leave what she's doing to come to to nigeria yeah because she does other business and stuff like that so my people, oh, hey no be small tin o my country people, na so dem say kabiyesi can call meeting know. call meeting say make everybody consider. say what he see e eye im mouth go fit talk say make all of them get prepared oh, all the oloris them. make them get prepared one person will be leaving the palace one person will be packing he will end his marriage with one of one of the oloris say because ah say if he continue like this, things go spoil oh. say one person don do some kind things when e be say if im tell them, they no go understand ah ah na so all the oloris dem dey at the court Uh, Toby was there roke was there maria was there wetin dem dey call am roke was there maria was there Toby was there all of them. dem eh, Lizzie was there all of dem <laughs> hey no be small thing kabiyesi come say among una wey be so na day. my people the scenario just be like that and wey be say uh, jesus christ calling disciple come tell and say one person will betray me all of this. all of them deny climb ceiling say nothing like that Oh, master we will not master is in me master is in me Now that question all of them they ask kabiyesi see, all of them just they shake like leaf. Ah ah. Elizabeth go look uh, Mariam. Mariam go look Ronke. Ronke go look Toby, Toby go look But All of them just dey just the surprise say ah ah. What is going on? What have they done? What is going on? They don't know say Kabiyesi camera don't capture Waiting in mouth no fit talk. hey my country people. Oh. this pregnancy where people they find where all this olori they find Then they go to any length o oh. dem dey do mkpamkpa Then they go to any length as in KBC want to even shed tears kabiyesi say what say <coughs> ile ife people. na una put am for this one when he dey so Ileife people want him to go and marry women. Now he don't marry. Ileife people say then go they happy. If he be polygamous king, he talk and say he no want polygamy. Oh. Now he make Queen Naomi. He promise Queen Naomi say na monogamy, say na only she. But at the end of the day now, he don't begin the marry marry. Oleife oh, people, now they happy. Ileife people, now no answer whether in they happy for this thing when it be say do. Say because waiting in waiting something was revealed to him because he no gree tell them the source of information because if he tell them the source of information now all of them will go adjust all of them will go adjust kabiyesi say he want to know what is going on in this palace they say the higher high definition camera when he put it. The thing small like pin, small but it they capture fire. Even for night, e go capture things when be say they go on. My people oh, hey, if I throw in panic oh, there's panic everywhere. Only of can't hold you oh, they say Kabiyesi I will be the person. Kabiyesi say, hmm, person when he be so that they see so, Now queen will be say never get controversy once so. When he be say everybody they look like say na Messiah, God send am. Na im be na im be person when he be say if they do. In fact, this particular queen never get controversy. Say why? Why? why why will you do a thing like this? why will you do a thing like this? say in fact by the time he opened door im mouth tok wetin this queen do n'olona ileife pipo n'olona go pack her load put for outside make she dey go una go derobe am of all her queenship everything of all her glory because wetin she do e pass power my people o oh, na so all of them, come dey dey think about their life o oh. dey think about their life The queen when he do the particular thing e know but according to report na her mouth sharp pass e no believe say kabiyesi put camera for the, e no that is e no even get one single When kabiyesi call for main ten ance of that palace eh When kabiyesi call for main ten ance of that palace They didn't know, little did they know that he installed high definition camera. Now, camera don't pick something when he be say, even if you won't deny, they go plan like this. You go, you go weak like dodo. So Kabiyesi say, eh, make everybody go sit down. They search in conscience. say because in the travel, when he come back from travel, That queen will be leaving. im go divorce dat queen completely so na so he just put everybody for suspense as me i they tell now. Now so temperature bp everybody dey heart dey make kpim kpim kpim kpim This queen go one that say na me dis one go dey wonder na me everywhere they scatter everywhere they yakata so my people now the mata wen e dey ground be dat o oh. na di mata wen e dey be dat o oh, my people so kabiyesi say make dem go first in di next one week wen e come back im go go record di meeting becos as im dey table di matter dey tell dem make in fact make all of dem e be like dat wey dem dey do for bbn bb naija wey dem go say get your red eh, load ready becos you no know who dey go one of di queen is leaving by pipo i go dey bring una more gist to oh, as season don i and na go know about dat particular queen wen e be say she do di unthinkable una have a nice day bye.